Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu mugoroba w'umunsi wa mbere itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na oriyane itanga ishaka na fide niyo ngabo ndabaramukije nanje mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha
abanyarwanda bakoze i burundi hama bagasubira i rwanda amafaranga yabo unicef y'uburundi irayarungika abarundi bakoze i rwanda hama bakaza gukora i burundi rssb y'u rwanda irayarungika uwo ni frederic nimarubusa umurundi arongoye ishyirahamwe rihuza inzego zo kuvuzanya no gute- no gutegakaniriza kazoza abakozi muri afurika y'ubuseruko na afurika yo hagati ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini
umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Chad Musa Faki Mahamat yatowe kuyobora urwego nyobozi rw'umuryango wa Afrika mu nama ya 28 yayo
muri canada umuntu yitwaje inkoho yaraye yishe abantu batatu akomeretsa abandi umunani ku musigiti w'abayisilamu
Perezida wa Amerika Donald Trump abandanya gushigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu ndwi bigize ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa Amerika
ayo n'ayandi makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyabashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze eh, Oriane amakuru ya hirya no hino tubafitiye duhereye ku yerekeye Afrika umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca Chad eh, Musa Faki Mahamat yatowe kuyobora urwego nyobozi rw'umuryango wa Afrika mu nama ya 28 yawo Musa Faki Mahamad eh, yahiganywe n'abandi bakandida bane yatsinze mu nshuro ya nyuma y'amatora umukandida w'igihugu ca Kenya Amina Mohamed na Pierre Buyoya yahoze ayoboye Burundi muri iki gihe Buyoya aserukira umuryango w'ibihugu vya Afrika muri Mali n'akarere ka Sahel abategetsi b'ibihugu vyo muri Afrika bakoraniye mu nama kungwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba bategezwa kwihweza nanone ugusubira kwemerera igihugu ca Maroc mu muryango w'ibihugu vya Afrika ico n'ikibazo kidahuriwe ko na bose igihugu ca Maroc cavuye muri uwo muryango mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na kane inama igira iya mirongo ibiri n'umunani y'umuryango w'ibihugu vya afurika ishobora kuba ihambaye cyane kuri kazoza k'uwo muryango ikindi ivyo bihugu bitumvikana ko ni sentare mpuzamakungu mpanabyaha abitegereza ibintu bavuga ko kugaruka kw'igihugu ca maroc mu muryango w'ibihugu vya afurika bishobora kugirira akamaro mu gihe uri kugerageza kwigwanako ku vyerekeye amafaranga gushika muri iki gihe ibice mirongo irindwi kw'ijana vy'amafaranga umuryango w'ibihugu vya afurika ukoresha atangwa n'abanyamahanga mu gihe igihugu ca Maroc kizeye kuri ko bice mirongo- ku bihugu mirongo ine na bibiri ku bihugu mirongo itanu na bine bigize uwo muryango ibidashigikiye uwo mugambi biriko bikora uko bishobora kose kugira ivyo ntibishoboke ivyo bihugu birimwo ibihugu bikomakomeye mu karere ka afurika nka nigeria algeria afurika y'epfo kenya na angola perezida w'igihugu ca guine alpha conde yashikiye icese amabanga yo kuyobora umuryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu yasubiriye perezida w'igihugu ca chad idris debi
tuve muri afurika tuje muri amerika y'uburaruko muri canada umuntu yitwaje inkoho yaraye yagize igitero ku musigiti w'idini rya isilamu ejo ku munsi w'imana yica abantu batandatu akomeretsa abandi umunani umukuru w'ibiro bijejwe umuco w'idini rya isilamu mu gisagara ca quebec yavuze ko abantu babiri mu- ba- abantu bari mu masengesho ku mugoroba w'ejo igihe icyo gitero cagigwa umuvugizi w'igipolisi avuga ko abantu babiri bakekwa bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza yamara ntiyatanze amakuru yerekeye abo bantu abo ari bo umushikiranganji wa mbere wa canada justin trudeau yasohoye urwandiko anegura ico gitero yise igitero c'iterabwoba ku bayisilamu yongeye ko avuga ko canada yubaha ubudasa bw'amadini kumwe n'imico yo kwihanganirana Twibu- tubibutse ko mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umutwe w'ingurube washizwe ku muryango w'iyo mus- w'uyo musigiti nyene
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc muhandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump abandanya gushyigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa amerika muri icyo gihe amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yiyemeje kubandanya kwitwarira iyo ngingo mu masentare abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyiyerekano mu bisagara bitandukanye mu gihugu mu gihe abademokarate biteguriye gushyiraho itegeko rihagarika ingingo ya perezida trump mu butumwa butari buke yanditse ku rubuga ngurukanabumenyi twitter perezida trump yatangaje ko umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu mu gihugu john kelly yamubwiye ko ibintu biriko bigenda neza umuntu aretse utubazo duto duto yatangaje ko ibibazo bikomeye ku bibuga vy'indege vyatewe n'ingorane z'ivyuma vya ordinateur vyageramiwe n'ishirahamwe vyageramiye ishirahamwe ry'indege zitwara abantu delta airlines itegeko rya perezida trump ryatewe igikumu ku munsi wa gatanu ririmwo guhagarika kwemerera impunzi ku butaka bwa amerika mu kiringo c'imisi ijana na mirongo ibiri no kuziririza ku butaka bw'igihugu mu kiringo c'imisi mirongo icenda abantu bavuye mu bihugu vya iraq irani siriya somaliya sudani libiya na yemen
umusirikare wa amerika yaraye yishwe abandi batatu barakomereka mu ntambara yaraye ibaye hagati yabo n'abagwanyi ba alkaira muri yemen cumi na bane muri abo bagwanyi harimwo abakuru babo batatu bagwanya bagwana iyo bita intambara ntagatifu baraye baguye muri icyo gitero kibaye igitero cya mbere kigizwe ku ntwaro ya Trump kuva agiye ku butegetsi ku itariki ya mirongo ibiri z'uku kwezi kwa mbere ikinyamakuru cyo muri amerika the new york times gitangaza ko akagwi kagira gatandatu k'abasirikare ba karuhariwe bita navy seal kagize icyo gitero abategetsi b'igisirikare bariko baratohoza niba hari abasivile baguye muri icyo gitero perezida donald trump arashima icyo gikorwa avuga ko cyagenze neza aho ni mu gihe leta yiwe ivuga ko banahakuye ayandi makuru yatumye batesha ibindi bitero byari byarateguwe yamara stephen zunes umwe mu bigisha muri kaminuza mu gisagara cya san francisco abikurikiranira hafi avuga ko ari ibyo gutega amaso
amakuru yo hirya no hino twabategurira abandanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump amenyesha ko azotangaza uwo yagenye kuba umucamanza muri sentare nkuru ejo kuwa kabiri sentare nkuru ya leta zunze ubumwe za amerika igizwe n'abacamanza icenda ifise ikibanza gitegerezwa kuzuzwa kuva umucamanza antonin scalia yitavye imana mu mwaka uheze yaramaze imyaka mirongo itatu muri sentare nkuru barack obama yahoze ari perezida wa amerika yagenye umucamanza merrick garland kuja muri ico kibanza yamara inama nkenguzamateka ya amerika igizwe ahanini n'abarepubulika yaranse kumviriza garland inama nkenguzamateka yatangaje ko perezida mushasha ari we azogena uzoja mu kibanza casizwe na antonin scalia amakuru atangwa avuga ko abakandida bari imbere y'abandi muri ico kibanza ari abacamanza ku rwego rw'igihugu neil gorsuch thomas hardiman na william pryor
ahandi naho mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mungu perezida wa philippine rodrigo dutere yasabye ko amerika yoreka kuburabuza ibigo bibika ibigwanisho mu gihugu ciwe duterte agabisha ko ashobora gusokora mu masezerano y'umutekano yagiranye na amerika nibabandanya ivyo bikorwa ayo masezerano yapfundiswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yitwa enhanced defense cooperation agreement muri yo amerika yemerewe kubikisha ibigwanisho n'ibindi bikoresho byo kwivuna abansi canke kugarukira imbabare mu bihe bitoroshe yamara ntiyemerewe kugira inyubakwa canke ikambi ihoraho mu bikorwa byo kwiyamamaza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu duterte yashize imbere umugambi wo kuzogwanya urudandazwa rw'ibiyoyobwenge kimwe n'ubugizi bwa nabi mu gihugu ciwe ejo ku munsi wa mungu yarahiye ko azobandanya abigwanya kugeza manda y'ibiheze mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri
naho mu gihugu cy'ubufaransa abasosiyalisite batoye benoit hamon yahoze ari umushikiranganji kuba umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu ibyavuye mu nshuro ya kabiri y'amatora ya mbere y'abasosiyalisite ku munsi w'imana byerekanye ko hamon afise hafi y'ibice mirongo itanu n'icyenda ku ijana by'amajwi yatsinze uwo bahiganywe manuel vals yahoze ari umushikiranganji wa mbere vals yemeye ko yatsinzwe hamon avuga ko igihugu gikeneye abasosiyalisite bafise ivyiyumviro bishasha vyo mu bihe tugezemwo no muri kazoza abitegereza ibintu bavuga ko umugambi w'abasosiyalisite watakaje icizere ku banyagihugu ku ntwaro ya perezida francois hollande babona ko uwo mugambi ufise amahirwe make yo kurengana inshuro ya mbere y'amatora azoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kwa kane
muri ko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu fm mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu komu kuri facebook no kuri twitter niho turi adrese ni voa radiyo yacu site yacu ya internet ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umucamanza muri sentare ya gisirikare mu rwanda yafashe icyemezo cyo kugumya afunze sulietino henri jean claude seyoboka mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ibindi kuri inkuru eric bagira ubusa
ni icyemezo umucamanza ukuriye inteko iburanisha majoro gerard muhigirwa mu rukiko rwa gisirikare nyamirambo yasomye mu gihe gito uruhande rw'uregwa rudahagarariwe hari gusa uruhande rw'ubushinjacyaha bwa gisirikare buburana na suriyetora Henri Jean Claude Seyoboka ubushinjacyaha busaba ko suriyetora Seyoboka yaba akomeje gufungwa by'agateganyo bwabwiye urukiko ko bugikora iperereza ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bukurikiranye kuri uyu wahoze mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zatsinzwe ubushinjacyaha buvuga ko kugeza ubu bumaze kubaza abatangabuhamya barindwi gusa kandi ko hari abandi bukeneye kugeraho bukabona kwinjira mu iburanisha ry'urubanza mu mizi suriyetona seyoboka kuri ubu busabe bw'ubushinjacyaha avuga ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma akomeza gufungwa by'agateganyo avuga ko mu gihe yabazwaga n'ubutabera bw'u rwanda ku byaha ubushinjacyaha bumurega nta kintu na kimwe gishya yasanze mu bikubiye mu idosiye ya mbere y'inkiko gacaca zamuhamije ibyaha agasaba ko urubanza rwakwihutishwa akaburana mu mizi rukava mu nzira umunyamategeko umwunganira rubera inkunda abatware nawe inyunganizi ye kuri iyi ngingo ntiri kure y'iya seyoboka nawe avuga ko ubushinjacyaha butagaragaza impamvu nyamukuru bushingiraho busaba kongera igihe cyo gukomeza gufunga by'agateganyo liyetona seyoboka uyu munyamategeko avuga ko kuba ubushinjacyaha buvuga ko bugishakira ibimenyetso ku batangabuhamya batanze ubuhamya muri gacaca ibyo ubwabyo nta shingiro bifite kuko urubanza rwa gacaca umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yarutesheje agaciro mbere yo kuburanisha liyetona seyoboka impaka z'impande zombi ziburana umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yazisuzumye maze yisunze ingingo z'amategeko yemeza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwabutangiye ku gihe kandi mu buryo bwubahirije amategeko umucamanza majoro muhigirwa yemeje ko ubushinjacyaha buhabwa igihe bukanoza iperereza bwatangije ku byaha bukurikiranyeho suriyetona seyoboka umucamanza yategetse ko suriyetona seyoboka akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ahereye ku munsi afatiyeho icyemezo yibukije ko uruhande rwiregura rugifite iminsi itanu yo kujuririra iki cyemezo suriyetona ahi jean claude seyoboka w'imyaka mirongo itanu avuka i kigali mu karere ka nyarugenge rugenge hazwi nko mu kiyovu yahoze ari umusirikare mu ngabo zatsinzwe zo ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana uyu mugabo yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu avuye mu gihugu cya canada aho yakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi uwa kabiri woherejwe mu rwanda n'igihugu cya canada kuhaburanira ibyaha bya jenoside nyuma ya bwana lewo mugesera ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu bukeka ko yabikoreye mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ku butegetsi bwa perezida juvenal habyarimana ibyo ni icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside icyaha cyo gucura umugambi wa jenoside icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu ibi byaha byose liyetona seyoboka arabihakana akavuga ko ari ibihimbano inkiko gacaca z'inyarugenge zari zaramukatiye imyaka cumi n'icyenda y'igifungo adahari erika bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi bihugu uh, mu karere k'ibiyaga uh, mu karere ko mu buseruko bwa afurika ibihugu vya afurika y'ubuseruko biriko birabira hamwe ingene uyu mwaka wohera byamaze guhuza uburyo bwo kuvuzanya hakoreshejwe mituweli hamwe n'ivyerekeye gutanga amafaranga yimperekeza ahabwa umukozi yakukurutse uh, ibi biraba abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu kindi gihugu kumvo zitandukanye inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha
east and central africa social security association ishami rihuza inzego zo kuvuzanya no gutegekaniriza akazoza abakozi muri afurika y'ubuseruko na afurika yo hagati niryo ryatumwe n'abakuru b'ibihugu n'amaleta kugira ngo rigire umugambi utomoye wo gufatira ko uwo mugambi uzotuma abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu bindi bihugu bunguka haba mu ntererano batanga canke ingene gutegekanirizwa kazoza kuri bo vyobandaniriza mu bihugu bagiye gukoreramwo frederike ntimarubusa ni umurundi arongoye iryo shirahamwe umuntu yarakoze nko mu burundi akaja mu rwanda akabandanya akora hama hakagira yuko aja muri pansiyo twifuza yuko ivyo bihugu bibiri bija hamwe kugira ngo uwo muntu eh, azaronke pansiyo ikwiye nta ntihagire ahatakaza ivyo rero tugashaka ko biba mu bihugu vyose vyo muri aka karere nshima ingene uburundi n'u rwanda kuri ico kibazo ingene bagikora neza abanyarwanda bakoze i burundi hama bagasubira i rwanda amafaranga yabo unicef burundi irayarungika abarundi bakutse i rwanda hama bakaza gukora i burundi rssb y'u rwanda irayarungika tugashaka rero ko biba hagati ya tanzania n'uburundi hagati ya tanzania na kenya hagati ya kenya na zambia ya uganda na south sudan kugira ngo abantu boroherwe kubera urabona ko iby'akazi muri- muri iki gihe bitoroshe umuntu aha akaronse bitegereza kumworohereza kugira ngo eh, ashobore gukora atunganiwe iyi ni ntumbero niyo guhuriza hamwe ivyo kuvuzanya hakoreshejwe uburyo bworoshe bwa mituweli uwo yahoze atwara ikigega co gutekaniriza akazoza abakozi ineses mu burundi avuga ko uko vyari bimeze uwugwariye mu kindi gihugu yirihira amahera yo kwivuza kandi mu gihugu ciwe asanzwe ari mw'ishirahamwe canke ikigega co kuvuzanya ku buryo umunywanyi wa mituweli ya fonction publique y'u Burundi aje gukorera muri Tanzania nk'akarorero agashobora kwivuza yerekanye ikarata ya mituweli ya fonction publique kigega kiraba amagara y'abantu ngaha muri Tanzania kigashobora kumuvuza hama kikazorungika facture i Burundi n'umutanzaniya yaje gukora mu, mu Burundi hama akagwarirayo agashobora nawe nyene kwivuza yerekanye ikarata ya NHIF yo muri Tanzania hama mituweli y'u Burundi ikazoreka facture muri NHIF ivyo bintu ni ibintu biba mu bindi bihugu cyane cyane nk'i Buraya muri Union Européenne dushaka ko no muri iyi region yacu East Africa Community biba ku neza y'aba- y'abanyagihugu bacu abakuru b'ibihugu baramaze kwerekana ko ubwo buryo ari nkenerwa kugira ngo akarere cane cane ka afurika y'ubuseruko gatera imbere banasavye ko ico gikorwa coja mu ngiro vuba ubu abahinga bo muri ico gisata bari mu nama yo gukuraho inzitizi zose zokwibonekeza ijwi rya amerika ryashatse kumenya aho uwo mugambi uzogira mu ngiro hari inama iheruka kubera Nairobi kundwi iheze icyo kibazo cara- caravuzwe kandi kiriko kiratera imbere ku buryo nibaza ko nk'umwaka uza eh, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani tuzoba twashoboye gushika ku ntambwe iboneka ku buryo abanyagihugu b'ibi bihugu byose bashobora kuvuzwa ah, atangorane ngo ni ukubera ba- barenganye imbibi ikibazo gisigaye mu ba- abo bita abahinga nibo bariko baragerageza gukuraho imitego kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu eh, vyihuta bitekanijwe ko hazotangwa raporo y'aho ibintu bigeze mu nama y'abahinga abashikiranganji mu bisata bitandukanye izokurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko ikazoba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri pierre clave niyo nkuru iyarusha ku bw'ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya amakuru yayo
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
n'icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc abahoze ari abasirikare ba m23 muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo boba barinjiye mu rwanda ejo ku munsi w'imana ayo makuru yemezwa n'umuryango wa croix rouge woba wabakiriye ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u rwanda mugenzi wacu eugenie mukankusi araduha ibindi bisobanuro
mu masaha mu gitondo yo kuri iki cyumweru tariki makumyabiri n'icyenda mutarama bibiri na cumi na karindwi itsinda ry'abantu batitwaje intwaro bahamya ko ari abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu binjiye mu rwanda baturutse muri repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko byemejwe na liyetona koloneli rene ngendahimana umuvugizi w'igisirikare cy'ingabo z'u rwanda mu itangazo yashyize hanze avuga ko aba barwanyi ba ma makumyabiri na gatatu binjiriye ku mupaka uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo bagahindukira mu murenge wa bweshi mu karere ka rubavu kugeza saa kumi n'imwe z'umugoroba kuri iki cyumweru igisirikare cy'u rwanda cyari kimaze kubarura abagera kuri mirongo itatu amakuru agera ku gisirikare cy'ingabo z'u rwanda ashimangira ko aba barwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu bavuga ko binjiye mu rwanda bahunga imirwano n'ingabo za repubulika ya demokarasi ya kongo zizwi nka fardc aba barwanyi bahungiye mu rwanda bamaze kumenyeshwa n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare ndetse n'abakeneye ubuvuzi batangiye kubuhabwa n'uyu muryango mu minsi mike ishize nibwo byatangiye kuvugwa ko umutwe w'inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu wongeye kubura umutwe nyuma y'igihe bigaragara nk'aho wamaze gushyira hasi intwaro burundu no gucikamo ibice ijwi ry'amerika ryagerageje kuvugana na liyetona koloneli rene ngendahimana uvugira igisirikare cy'u rwanda avuga ko nta kindi yarenza ku bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ko hari ibindi bisobanuro badafite bityo ko bigoye kugira byinshi bavugaho ngo yagira icyo avuga bamaze kubona amakuru yuzuye ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda eric bagira ubusa
radiyo ijwi ry'amerika abanyeshuri bo ku ishuri ryigisha imyuga ryitiriwe musenyeri makayeri Ntuya- ntuyahaga riri muri komine bukeye y'intara ya muramvya bazindutse muri yegereyegereye kwiyamiriza iduzwa ry'amafaranga y'ishure bariha ku gice yakuwe ku bihumbi ijana na mirongo icenda n'atandatu agashirwa ku bihumbi mirongo ibiri na bitanu mu kiganiro furera rino ndayiragije a- aramutswa iryo shure iryo shure ahaye mugenzi wacu Diane Ndonse mu kanya yatanguye amubwira uko ibintu vyifashe
abanyeshuri babyutse isaha icenda z'ijoro umunyezamu araza ara- aratuvyura turagenda kuraba duce dusanga bamaze gusimba porotaye baca baja bu- kuri stade yo mu bukeye barahaguma gu- gushika saa kumi na mbiri niho baca bafata ibarabara ifata bujumbura mugabo baca baradeviya baca baca mu misozi bafata direkisiyo iji muramvya niho abapolisi baciye barabagumiriza ngaho bo ico bashaka kwari ugushikira deteye wa mutore ngo ngo ingorane bafise baciye bavuga yuko ari minervale twadugije ayo rero bakavuga rero yuko ngo batoyaronka mugabo bikaba byadugijwe bivuye mu, mu, mu nama y'abavyeyi kubera ibiciro byaduze cyane tubona yuko igice cya kabiri tutoshobora kukimara kuko iki gice cya kabiri cyose tukaba tuta- tutari bwaronke subside za za leta kuko ari ekore ya regime d'interna ariko abavyeyi bamwe baranavuga ko batagishijwe inama batigeze babwirwa izo ngorane imbere y'uko mufata iyo ngingo oya yese kiretse aba- abatashoboye kuhashika nibo baba- boca bavuga yuko batagishije inama gusa haraza abavyeyi atari bake barashikije ivyumviro barumva yuko hako duhagarika tukabaha intica ntikize abavyeyi baterere tu- hanyuma rero tuheze tubandanye tuba- tugaburira abana omwe turabe yuko boshika mu gice bomara iki gice ca kabiri mwavyumvikaniye mu nama yabahuje ryari Eh, hari itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa mbere ico gihe mwarumvikanye ko bija mu ngiro muri kino gice ca kabiri canke habayeho kuvugana kubanza gutenyenya hama mukazosubira kuvyiga oya ye mbere baranadusabye ama- amanimero ya ya mobile bayacishe kuri eko kashe abandi turabaha nimero do konte y'ishure kuko twashaka ko boca bayarungika muri iyi trimestre nyene turabe yuko tuyiheza tubasu- ko tubasumira muri iyi trimestre kandi ababyeyi bamwe uwabishaka n'abatari baje mu nama bamwe bariko barayarungika ku mayiko kashe gusa abab- abanyeshure baciye ba- birevorota yuko ngo ababyeyi ngo ari nk'ibijuju ngo tubapfuye kuri bapompamwo ngo bapfa kwemera ibyo bada- badashoboye aba bagize iyo miyerekano canke yegeregere ni uruhande rw'abana abavyeyi batari bitabiriye iyo nama canke baravanze bose twasanze bavanze n'abari bararishe barimwo mu ba- mu bo twabona ba- ba- basohotse hanze abo banyeshure bakavuga ko bategekanya kuguma muri iyo yegeregere gushika ryari oya mu byiyumviro bavuze tumaze bamaze kubasigurira kandi turababwira yuko tudasubira inyuma ubu twariko turumviriza ivyiyumviro vya bamwe bamwe turababwiye yuko ayo mafaranga umwe turabe yuko bogera no mu maegizame M- muravuze yuko kimwe mu vyatumye muduza ayo mafaranga ari agatererano ka leta irinda guha amashuri afise uburaro mutararonsa hari icizere canke hari impango mwahawe yuko mugiye kukaronka vuba oya pe- oya ko go- kwene nta nta nta cizero dufise kenshi bahora baca bayarungika ubwo nyene igice gitanguye abanyeshuri bahora binjira mu ndaro ari ku makonte iyi saha ndiko ndavuga nta ntayariko kuri konte amweke agiyeko mu minsi bamwe mu bana bariko barakora iyo myerekano hariho abafashwe n'igipolisi baba bagera kuri batanu vyifashe gute bashoboye kurekurwa canke bagumijeyo bagirizwa ikinimba ariyo bakiri abajeje intwaro bamaze kuza bak- bakabaraba natwe turongoye ishure tukagenda n'abajeje ivy'indero twagiye aho bari bakoraniye turabatora n'abari basaba bagiye mu misozi tugenda tuza turaba- turabatora twari kubafunga mugabo kwari kuba- kubanza kuba baraba- barabashira ahantu baca- baciye baza kubatora baca baza mu bandi tuguma tubazana kw'ishure baherekejwe n'abajeje umutekano arakoze mugenzi wacu diane nini nahazwe icyo gitigiri eh, c'amafaranga abo banyeshuri bariha ni ibihu- bahora bariha cumi n'icenda n'amajana atandatu na mirongo itanu ubu bakaba bariko barasabwa ibihumbi mirongo ibiri na bitanu mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya ariko mbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije urakoze oriane tubabwiye ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'igihugu ca chad musa faki mahamad yatowe kuyobora urwego nyobozi rw'umuryango wa afurika mu nama ya mirongo ibiri n'umunani yawo musa faki mahamad yayiganywe n'abandi bakandida bane yatsinze mu nshuro ya nyuma y'amatora umukandida w'igihugu ca kenya amina mohamed na pierre buyoya yahoze ayoboye uburundi muri iki gihe akaba aserukira umuryango w'ibihugu vya afurika muri mali n'akarere ka sahel twabwiye kandi ko muri canada i- umuntu yitwaje inkoho yari yagize igitero ku musigiti w'abayisilamu yicamwo abantu batandatu akomeretsa abandi umunani umushikiranganji wa mbere justin trudeau yise icyo gitero igitero cy'iterabwoba ku bayisilamu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump abandanya gushigikira itegeko ryiwe riziririza impunzi n'abava mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa amerika
mu kiganiro n'abamenyeshamakuru umuperezida wa philippine duterte agabisha ko ashobora gusokora mu masezerano y'umutekano yagiranye na amerika aho ni mu gihe yagiriza amerika kuba iko iriko iraburabuza ibigo bibika ibigwanisho muri icyo gihugu abasosiyalisite mu bufaransa batoye benoit hamon yahoze ari umushikiranganji kuba umukandida wabo mu matora y'umukuru w'igihugu ibyavuye mu nshuro ya kabiri y'amatora ya mbere y'abasosiyalisite ku munsi w'imana yerekanye ko hamon afise ibice mirongo itanu n'icyenda ku ijana by'amajwi twababwiye kandi ko umusirikare wa amerika yaraye yishwe abandi batatu barakomereka mu ntambara hagati yabo na al qaeda muri yemen
Nshuti mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha aha nihagarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma washize hamwe ibi biganiro ni Innocent Kimenyi kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel niyo ngabo na oriane itanga ishaka turabashimiye ko namwe mwaduteze amatwi mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.